ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku mbuga za facebook youtube instagram na x yahoze ari twitter ni voa radiyo yacu naho wayeshatu radiyo yacu voa akadomo com ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose i washington dc muri studio z'ijwi ry'amerika hano muri karindwi cyangwa ku buhanga bw'ibyuma nadia tahari ku bugenzuzi bwa gahunda naho ugiye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi nk'uko mwabibonye ku mbuga zacu turabaza tuti ese wari uzi ko imboga z'amashu zishobora kubyara inzoga cyangwa umutobe unyobwa mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turavugana n'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u rwanda ishami rya busogo badufashe gusobanukirwa n'iki kibazo badufashe kugisubiza abo bakora ubushakashatsi bakoze ubushakashatsi bwaje kuvamo gukora inzoga n'umutobe usanzwe babikuye mu mboga z'amashu babikoze bate rero bagamije iki reka duhe ikaze abatumirwa bacu uyu munsi ni babiri bwana ive uwase ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane jeffrey mutaguma
turi kumwe kandi na bwana pierre byumvuhore ikaze nawe mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane turabashimiye
ye natwe tubashimire cyane ko mwafashe uyu mwanya wo kuganira n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika kuri iyi nsanganyamatsiko tugiye kuvugaho muri iki gitondo hano muri amerika aho ngaho ni ikigoroba mu rwanda no mu burundi mbere y'uko mutubwira uko mubigenza reka duhere ku gitekerezo ubwacyo uko cyaje duhereye kwa bwana uwase tubwire imvano y'iki gitekerezo
yego warakoze cyane jeffrey mutaguma nk'uko wabivuze turi abanyeshuri muri kaminuza y'u rwanda ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi ariko tukagiramo n'ishami ritunganya ibikomoka ku buhinzi igitekerezo rero uko cyaje twarebeye hamwe nka kaminuza yigisha ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi dusanga ari aho dutuye kaminuza yubatse ndetse no mu turere twinshi amashu cyangwa se igihingwa cy'amashu gihingwamo dusanga icyo gihingwa gikunda kwangirika bitewe n'uko kidatinda cyangwa se kitaramba ku isoko iyo bamaze kugisarura rero duhereye ko eriya kaminuza iherereyemo twarebye icyo gihingwa cy'amashu turicara nk'abanyeshuri turibaza ngo ese twakibungabunga gute ni muri urwo rwego rero twaje gusanga gishobora kubyara umutobe uwo mutobe akaba ari wo dukomeza kubungabunga tuwongerera igihe cyo kuramba urakoze cyane
urakoze cyane bwana uwase sinzi ndaguma numva ijwi risa n'iryirangira sinzi niba hari radiyo waba ufite hafi aho ngaho niba uyifite use n'ugerageza kuyigabanya eh, kugira ngo tubashe kumvikana neza ariko yumva uhore yakwakira kuri icyo gitekerezo niba hari icyo yongeraho eh, kuri iyo ngingo kuko icyo uvuze cy'ingenzi aho ngaho ni uko impamvu mwahisemo amashu ni uko mubona eh, yangirika vuba ariko hari n'ibindi byinshi byangirika vuba hari nk'inyanya hari eh, ni- ni- n'izindi mbuto zisanzwe sinzi niba bwana byumvuhore hari icyo wo- wunganiraho mugenzi wawe
yego iva arakoze cyane eh, kandi namwe murakoze cyane mu by'ukuri ibyo avuze nibyo twaricaye turareba cyane cyane mu gace duherereyemo Mm.
Eh, aka ka- ko mu birunga cyangwa se musanze aho kaminuza yacu yubatse tubona igihingwa cy'amashu kirakomeza kwangirika cyane kurusha ndetse izindi mboga zose dushobora kuba dufite hano mu rwanda Eh, kuko amashu arera cyane kandi yerera igihe gitoya ku buryo hagati y'amezi abiri n'igice n'amezi ane umuhinzi aba ari gusarura rero twaricaye turareba turavuga tuti se ko umuhinzi igihe kimwe na kimwe asarura umusaruro akawugurira isoko ntacyo twakora ngo tumwo- twongerere agaciro y'amashu hanyuma umuhinzi abyungukiremo ndetse duteze n'igihugu imbere muri rusange kandi dutange n'akazi ku bantu batandukanye ni muri urwo rwego rero twaje kwicara nk'abanyeshuri biga ubuhinzi twifashisha kaminuza y'u rwanda ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi Eh, turabegera tubagisha inama tubaka aho gutunganyiriza ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi baradufasha baduha laboratwari dutangira kwiga kuri icyo gihingwa cy'amashu hanyuma tuza gusanga gishobora kuvamo inzoga ndetse n'umutobe ku buryo dushobora kubika amashu mu bundi buryo ndetse tukazayakoresha no mu gihe kizaza cyangwa se nk'uko tubizi abantu benshi bakunda ibinyobwa usanga nayo yaba inzira nziza yo kongerera agaciro amashu tukayarinda kwangirika muri gahunda y'iterambere murakoze cyane Mm, nuko rero muba muratangiye niba rero atari ukuvuga ko ari murore eh, bwana wase sa nk'uwinjira noneho mu buryo mwatangiye ubwo bushakashatsi mu by'ukuri amashu murayabonye icyumba murakibonye eh, mwakurikijeho iki
urakoze cyane jeffrey tumaze kubona icyumba tukabona dufite n'icyo gihingwa cy'amashu icyo twakoze ibitekerezo twari twabikusanyije icya mbere twakoze twihutiye kureba ngo ese ibyo binyobwa dushaka gukora birakorwa bite harasabwa iki twasanze dukeneye imashini iyi- iciriritse nk'abanyeshuri kugira ngo idufashe gusya cyangwa se gusekura ya mashu tubashe kuyabyazamo umutobe icyo ngicyo rero tumaze kubona uwo mutobe twarawufashe twifashisha akamashini gapima isukari iri mu mutobe runaka ko muri laboratwari ya kaminuza birumvikana hanyuma ko ngako niko twifashishije tureba ingano ya ya- ya wa mutobe uboneka mu gihingwa cy'ishu isukari rero turaza kubona ko mu mutobe twari twifashishije twasanze harimo ikigero cy'isukari iri muri gatatu n'ibice birengaho bikeya urumva intego ya mbere twari dufite rero twari tuyigezeho yo kubona umutobe w'ishu tukamenya n'ingano y'isukari ibamo icyakurikiyeho ni ukwibaza ngo ese ibinyobwa dukeneye ya sukari iri mu ishu irahagije urugero tuvuge nka ibinyobwa bidasembuye ji hari isukari runaka iba igomba kuba irimo tugendeye ku bipimo bitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibinyobwa n'ibiribwa fda iyo ngiyo rero tumaze kubona iburaho twagombaga gushaka uburyo ki tuyongera twifashisha isukari birumvikana iva mu ruganda tuyishyira kuri ya sitandadi cyangwa se cya kigero cy'isukari yemewe n'ikigo cy'igihugu cy'ibiribwa n'ibinyobwa fdi Mm, tukiri aho tu- tukiri aho ngaho hari u- u- ubusanzwe hari za vitamini ziba mu, mu mashu ni ukuvuga ngo uwo mutobe mwabonye urimo gatatu n'ibindi bice za vitamini tuzi zisanzwe mu mashu zagumyemo cyangwa iyo mugiye gukora agasembuye ubwo nyine birajyanirana zigapfa zikavaho
oya zari zikirimo zigumamo urumva umutobe tuba tukiwufite uri fureshi za vitamini n'ubundi kuri cya kigero ziba zikirimo noneho ku- ku bijyanye n'agasembuye rero ubusanzwe mu yo turi gukora agasembuye twifashisha umusemburo cyangwa se yisi mu ndimi z'amahanga izo yise ziba zikeneye ibizitunga zigerageza cyangwa se zigira kuri ya mavitamine ariko ntagaciramo
ni ukuvuga ko n'ako ka- n'ako kayoga rero kaboneka kaba karimo twa vitamine dukeya
yego ntabwo twaburamo tuba turimo Mm, reka reka tu- duse twambuke tujye ku mirongo ya telefone turakomeza mu kanya uko mwabigenje ne- na mm, ne- n'ibindi bibazo binyuranye ariko iki kiganiro buriya tugisangiye n'abanywanyi b'ijwi rya amerika hirya no hino ku isi tujye ku murongo wa telefone twakire christian ni ninahazwe ikaze mu kiganiro murisanga
ndabyumva ntabyo natanga eh, urahagana hehe christian
ndi mu gihugu ca ca kenya ku mugwa mukuru nairobi eh, wari ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
nashaka gusa ahangaha uburyo namenyaga bwo gute bwo gukora iyo nzoga
Eh, urashaka ko ura- urashaka ko ko bakubwira uko bayikora cyangwa urashaka kwifatanya nabo
nashaka nyine menye uko bayikora bikunze nifatanye nabo eh, ubwo bari bari ku murongo reka reka bagusubize sinzi ubanza niba ari uwase cyangwa ari byumvuhore ubwo baku- we- reka bagusubize tubone kwakira bayisabe mu kanya nawe turaje yihangane eh, bwana murakoze cyane eh, Eh, ubundi uko dukora inzoga yacu eh, ni ukuvuga ngo mbere na mbere tubanza gusura abahinzi tukamenya ese ya mashu koko araboneka hanyuma iyo tumaze kuyabona tugurira abahinzi umusaruro hanyuma tukawutegura kuwutegura harimo koza amashu no gukuraho bya bibabi by'inyuma- by'inyuma bitari ngombwa hanyuma tukayatoranya tukareba ameza atarwaye hanyuma twamara kubona ameza eh, bitewe n'imashini dufite dushobora kuyakata hanyuma ifite imashini nini ushobora kwe- kurishyiramo yose ariko utayifite uyakata ni- ugakatamo ibice bice n'icyuma hanyuma ukajya ushyiramo ya mashusho akatakase mu mashini ariyo izaguha umutobe n'ibisigazwa ukwabyo rero iyo tumaze kubona umutobe w'umwimerere turawuyungurura hanyuma iyo tumaze kuwubona bitewe n'intego cyangwa se n'ibyo umukiriya yifuza dushobora kumenya ngo turakora inzoga cyangwa se turakora umutobe urimo isukari cyangwa utarimo isukari iyo uwo mutobe rero utarimo isukari kugira ngo umuntu kuwunywa bizamworohere yumve uburyohere dushobora kwifashisha izindi mbuto zituma hazamo uburyohe umukiriya yifuza rero iyo tumaze kuvanga ibyo bintu byose umutobe wacu turawuteka iyo tumaze kuwuteka rero ku bushyuhe runaka eh, cyane cyane dukoresha miro- ubushyuhe bwa mirongo irindwi n'umunani Eh, hanyuma iyo tumaze umutobe wacu umaze kubira uhiye neza turawu- tuwukura ku muriro hanyuma tukawuhoza wagera ku bushyuhe bwa mirongo itatu na gatanu tukawu- tukawushyira mu byabugenewe cyangwa se tukawushyira mu macupa hanyuma tukawushyira muri sitoke tugategereza abakiriya cyangwa se tukawujyana ku isoko ariko iyo turi bukore inzoga murumva ko hakurikiyeho kubutara mm, ari birumvikana ibyo twaba tumubwiye Mm, eh, andi makuru turakomeza tuyasangiye ndatekereza yuko nawe ya- yanyuzwe bwana ninahazwe christian urakoze cyane guhamagara ku ijwi rya amerika reka twakire bayisabe nicolas
ndagize mwiriwe amahoro amahoro nicolas
Eh, murakomeye yego uherereye he ni igitekerezo cyangwa ikibazo ndi mu burundi Mm.
ndi mu burundi yego Oh, nagira mere nk'uwankuraja uwo musore Mm.
eh, hama kandi mere nk'umubaza
bwa mbere ndabashimiye cyane kubona haturutse urubyiruko biyumvira ibintu nk'ibyo muri afurika cyane cyane afite yacu y'ubuseruko byo birambaza cyane iyo mbonye dufite inganda nyinshi ngaha muri afurika guseruka ugasanga bene bitaha cyangwa abantu babyigize n'abanyamahanga burya rero naho bazigira mu bihugu byacu usanga kenshi na kenshi nta kamaro kanini bitugira kuko bajya abantu abona abantu bafite ibihugu byabo bakunda usanga inyungu zabo bazitwara mu bihugu byabo bajya kubaka iwabo rero duce turabona za mu burundi hama nagire sabuye mu nda mu bagize boba bateganya iki kugira bikunde baduze ubushobozi bwabo kugira bikunde bakore ibintu byinshi cyane bakoze byinshi cyane ku buryo two kwisanga ahubwo bari mu nganda za mbere muri afurika cyangwa mu gihugu cyabo cy'umugore cyangwa mu burundi kugira izi nganda byewe n'abazungu tubere nka bene dutera umugongo kuko kenshi na kenshi usanga izi nganda naho zihari bajya bene zo barondera imyuga cyangwa bajya kubaka mu bihugu by'iwabo rero bigahita bituma afurika yacu iguma yitwa ko ari umugabane ari kontina ikenye ibi byacu ko ari ibya nyuma bitewe n'uko bisamazwa n'abanyamahanga baza kuzana imitahe yabo mu bihugu byacu hama tukabizera ariko baza bafite agatima ko gukura amafaranga bajyana iwabo rero abantu nk'abo tubabonye rero mu bihugu byacu yabimbukira byari by'agaciro kandi cyane rwose kandi bibereye rero ushobora kubaza bateganya iki kugira bikunde bakoze ibyo byinshi uruganda rukomeye ku buryo mu isi y'imbere bazaba uruganda tuvuga tuvuga uruganda rw'umunyarwanda mu rwanda akora inzoga zisumba zimwe za burarudu tuzi zimwe za za za burasiri mu burundi ibintu nk'ibyo reka bwana reka bwana uwase agusubize kuri icyo kibazo
yego urakoze cyane twebwe nk'urubyiruko nk'uko mwabyumvishe turi abanyeshuri ba kaminuza turi mu mwaka wa nyuma ari nayo mpamvu nyine y'ubu bushakashatsi turashaka kugira ngo nitujya hanze dusoje kaminuza ibyo twize bizatugirire umumaro icya mbere cyo gisabwa urumva ibinyobwa turabifite turabitunganya ariko ubu ngubu icya mbere cyo dushyize imbere ni ugushaka icyangombwa cyemewe cy'ubuziranenge kugira ngo tubishyire ku isoko abantu batangire kubigura ikindi ni ugushaka abafatanyabikorwa kuko urumva ubushobozi bwacu nk'abanyeshuri ntabwo wasohoka ngo uhite ushinga uruganda rugere kure cyane ku kigereranyo cyo hejuru dutangirira hasi hasi urumva imashini dufite nizo dufite nk'abanyeshuri tukifashisha amalaboratwari y'ikigo ariko nidusohoka tuzakenera amalaboratwari yacu dukenere za fasilitizi cyangwa se bya bikoresho byo mu ruganda hanyuma duprosesingi cyangwa se dukore za nzoga na ya mitobe bibashije guhaza abatwegereye byaba byiza bikambuka bikagera no hanze
urakoze cyane reka dusubire ku mirongo ya telefone twakire claver claver uranyumva bwana claver claver gnl claver ufite nimero yo muri kenya niba utwumva ndabumva cyane ndabumva
uherereye muri kenya
ndi nayirobi yego ngaho igitekerezo cyangwa ikibazo
ikibazo cyanjye nagomba kubaza abanyeshuri kuri kaminuza murakoze cyane kwanza icya mbere nshimiye ko bari bariga gukora inzoga mu buryo budasanzwe bazikora mu bintu dusanzwe tumenyereye mu zindi nyungu ko imboga ziza mu bindi bintu bigize ubuzima bw'abantu bakaba bahisemo kuzikoramo inzoga ntibabona ko bizoba bituma igiciro cy'imboga ku isoko ziduga na cyane cyane ko abari bakizikeneye kugira ngo bazige urwo ruganda cyangwa izo nganda nizamara kubona icyo kinyobwa gikunze zoca zikoresha izo mboga cyane bigatuma abantu bari bakeneye izo mboga kugira ngo zibahe za ntungamubiri zikenewe zica zibura ikibazo cya kabiri ntagomba kubaza ni akahe karusho bafise ku ibyo binyobwa byabo kugira ngo bizoze ko tuzi ko izi burarirwa na burarudi zamaze gukundwa cyane zifite ibinyobwa bikunzwe cyane na kahe karusho bo bashyiramo icyo kinyobwa cyabo kugira ngo kize gikundwe cyane kijye ku isoko gihiganwe n'izo zindi ni ikihe kintu kindi kandi ikintu bashyiramo kugira ngo barinde abanywa inzoga ntiki ingaruka z'inzoga ko bo bazaba bakoze mu bintu by'imboga zaba zivuye mu bintu by'imboga bajya kugira ngo ingaruka zijya zihora zishyika ku zindi nzoga ntizize zibe mu kinyobwa cyabo nk'uko biri mu zindi nzoga murakoze urakoze cyane claver urabaza ibibazo bibiri uti ko imboga bagiye kuzikura ku masoko bakazigura abarya b'imboga bo bazarya iki icyo ngicyo turagihabwa na uwase icya kabiri uti akarusho bazanye kazatuma wenda ingaruka z'inzoga ku mubiri zigabanuka ugereranije n'izindi nzoga zisanzwe ni akahe icyo turagiha byumva uhore duhere kwa uwase bwana wase imboga ko mugiye kuzimara ku isoko abaryi bazo bazarya iki
urakoze cyane jeffrey nk'uko nabibabwiye turi kaminuza y'ubuhinzi n'ubworozi urumva kugira ngo dufate igihingwa cy'ishu hari ibintu byinshi twagendeyeho nk'uko mugenzi wanjye byumvore yabivuze igihingwa cy'ishu kiri mu bihingwa byera vuba bidatwara igihe kirekire kugira ngo byere urumva rero kuvuga ngo imboga tuzimaze ku isoko ntabwo bizashoboka ko tuzimara ku isoko kubera ko niba dufite gahunda yo gushyiraho uruganda tuzafata abahinzi runaka bacu bazajya baduhingira kugira ngo amashu dukeneye tuyabone mu ruganda ikindi tuzagerageza kuzana imbuto kuko hari abandi bakora ubushakashatsi ku mbuto zera vuba kandi zishobora kuba zifitemo umutobe mwinshi izo mbuto nazo zizatangwa kugira ngo abahinzi babashe kuzibonera igihe ariko icya mbere cy'ibanze cyo tuzafata abahinzi runaka tuvuge ngo abangaba bagiye guhinga bazajya batugemurira kugira ngo nabo ubwabo bikure mu bukene ariko hari n'icyo wari wavuze kare cy'uko mu by'ukuri amashu ari ku isoko aba menshi ntagurwe akangirika yego icyo cyo ni icy'ibanze nicyo twahereyeho amashu arangirika kuko ntiwabona ishu ubika nibura iminsi ibiri itatu ritaratakaza umwimerere wacyo icyo rero tuzahangana nacyo duha abahinzi imbuto hanyuma twongere ubwoko bw'imirama y'amashu ahingwa bitewe n'ayo dukeneye mu ruganda rwacu
bwana byumva uhore akarusho muzanye kazatuma iyi nzoga itamerera nabi abantu nk'izisanzwe ikizaba izirushije yagize ati ndabara claver yagize ati izindi nzoga zikunze kugira ingaruka none iyo ubwiva mu mboga hari akantu wenda k'inyoroshyo yaba izanye ku buryo abantu bayiyoboka kurusha izindi
yego murakoze cyane akarusho navuga iyi nzoga y'amashu ifite kandi twitondeye tukabyigaho neza ni uko ari inzoga izaba ikoze mu mboga z'umwimerere kandi izi mboga nubwo abantu benshi batazifiteho ubumenyi buhagije ariko mu by'ukuri twaricaye dusanga ndetse harimo ibyo tudakeka kuko iyi nzoga yacu twasanze nk'amashu agira vitamini c akagira vitamini a akagira vitamini k ndetse na vitamini b ndetse harimo n'izindi ntungamubiri zitandukanye kandi nanone twayikoranye ubuhanga nk'uko twifashisha kaminuza y'u rwanda urumva ntabwo wakorera inzoga muri kaminuza y'u rwanda ngo izagire icyo yangiza ku muntu gusa icyo twakangurira abantu ni ukunywa nkeya ntibanywe nyinshi kuko nabyo muzi ko atari byo nk'uko mu rwanda dufite terima ivuga ngo tunywe resite ibyo rero nibaza ko nta kibazo izatera ku baturage cyangwa se ku bakiriya bacu kuko twayikoranye ubuhanga kandi turacyakomeza kuyigaho kugira tuyivugurure neza ku buryo izaba ihuje n'ibyo umukiriya wese yifuza murakoze cyane reka tujye no kwa imurinde pacifique ku murongo wa telefone ikaze mu kiganiro muri sanga bwana pacifique
murakoze
wowe uherereye hehe
yewe mperereye i musanze nanjye ndi umwe mu banyeshuri biga muri kaminuza y'u rwanda muri kampisi ya busogo mu mwaka wa gatatu yego
ngewe nta kibazo mfite cyo kubaza ahubwo ni ugushimira no kubwira abo bagenzi banjye bagize igitekerezo cyo kuba babyaza umusaruro igihingwa cy'amashu kugira ngo harusheho kuboneka ibitunga ubuzima bw'abantu satisfaction irusheho kuzamuka rwose nababwira ngo kuraje bakomereze aho kandi nkabwira n'abandi twigana ngo barusheho gufungura ibitekerezo byabo maze isoko ry'u rwanda turusheho kuhabona poroduwi nziza kandi zatuma ubuzima bw'abanyarwanda burushaho kuba bwiza ndetse n'ubukungu burusheho kuzamuka mu gihugu cyacu murakoze Eh, urakoze pacifique ariko nkigufite ku murongo a- a- u- nawe uri muri iri tsinda cyangwa uri mu itsinda rinyuranye haba hari ubundi bushakashatsi murimo mukora bushyashya ushobora gusangira n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika
natwe dufite ibindi dukora ariko bitajyaniranye no gukora inzoga ngewe niga ibijyaniranye no gutubura imbuto hakaba hakorwa inshyashya zarushaho kwera ku kigero gihagije cyahaza isoko ryaba iry'u rwanda ndetse n'iry'akarere gusa ah, wenda icyo numva cyakabaye nk'ikibazo ni uko abo bagenzi banjye bagize igitekerezo cyo kuba bakora inzoga mu mashu bagomba kuzashyiraho ingamba zazatuma abaturage batabura imboga barya zose zajyanwe mu gukora inzoga kuko ntabwo abantu batungwa n'inzoga gusa baba bakeneye no kurya Eh, Ikintu babivuze.
bazagerageze kukirebaho Babi- babivuze bavuze ko bazafata abahinzi ba- ba- babahingira ibyo bakoresha ariko ndatekereza ko nawe ubwo uri mu ishami rishinzwe gutubura imbuto ubwo amata byaye amavuta noneho muzunganirana
yego tuzafatanya rwose urakoze cyane bwana eh, pacifique imurinde reka dusubire ku mirongo ya telefoni twakire murangara didier ikaze mu kiganiro murisanga hano ku ijwi ry'amerika
yego murakoze cyane muherereye he mwebwe
Eh, jewe ubu tuvugana ndi bujumbura mu burundi Mm, ni igitekerezo cyangwa ikibazo
Ah, jewe icyo nari mfite ni ikibazo Mm.
yego nagomba mbaze halo komeza barakumva bari ku murongo barakumva turamwumva turamwumva nagomba nagomba mbaze boba abo bahi abo bahingura amashu bakayahinguramo inzoga arifise ikibazo baba bara- baba barafise bafise amayetide bakoze bakaraba ko koko amaese izo nzoga zishobora kuba zitera ku bantu yego ico ni ikibazo ca mbere ikibazo kigira kabiri naco eh, ko bashobora kuba abahinzi b'amashu b'izo mboga z'amashu bashobora kuba batashobora guhaza isoko yose baba bakoze ivyigwa bingana gute babona yuko eh, uko gukuramwo inzoga mu mashu bitazohavura bikora ku isoko ry'abantu bahora ba- bakoresha izo mboga z'amashu bazifungura ari uko bazitetse yego n'ivyo murakoze urakoze cyane bwana murangara didier reka eh, duhere kwa bwana byumvuhore abanza gusubize kuri ku kibazo cya mbere cya kabiri uwase aragisubiza
yego murakoze cyane ikibazo cya mbere yabajije ko twaba twarakoze ama- amayese cyangwa se ubushakashatsi kuko izo nzoga zacu zitaba zangiza abantu cyangwa se zitagira ingaruka ku buzima bw'abantu yego bwarakoze kandi na n'ubu buracyakomeje ko ntabwo burarangira ko turacyayifite muri kaminuza y'u rwanda kandi kaminuza y'u rwanda dufite ibikoresho bihagije twagerageje kubikora harimo abayinyweye tumenya mbese turabakurikirana tumenya ese biyumva gute hanyuma kandi natwe twayibahaye n'ubundi tuzi ko yujuje ubuziranenge kuko buri kimwe cyose cyarimo twaragipimye kandi na n'ubu ntirarangiza gukorerwa ubushakashatsi burakomeje n'ubundi nk'uko turi abashakashatsi mu buhinzi n'ubworozi murakoze cyane
ikibazo cya kabiri yabajije ngira ngo ku bijyanye n'uburyo n'ingamba mufite zo kubona ibikoresho ngira ngo
yego Eh, ibikoresho rero tuzabibona kuko aka kanya natwe ubwacu turabashakashatsi mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi kandi ni n'igisubizo cyiza ahubwo abaturage bakabaye bishimira cyangwa se abahinzi cyangwa se buri muntu wese utuye mu rwanda cyangwa se muri afurika hose ndetse no ku isi hose kuko abantu bazashobora gukora ku mafaranga mu gihe uru ruganda ruzaba rukomeye cyangwa se rugeze ku ntego zarwo kuko abantu bazabona imbaraga zo guhinga ya mashu yerera igihe gitoya amezi abiri n'igice amezi atatu amezi ane bitewe n'agace uherereyemo uzaba ushobora kugera ku mafaranga bitewe n'uru ruganda ruzakugurira umusaruro iki rero cyaba ari igitekerezo cyiza ntibumve ko uyu mushinga ari cyo uzahungabanyaho ku mirire y'abantu mu bijyanye n'imboga murakoze cyane Mm. mu gihe tugitegereje ko hariya baduha abandi banywanyi b'ijwi rya amerika reka mm, mm, nagize amatsiko yo kumenya ubundi kugeza ubu ngubu eh, birumvikana ko mukiri mu cyiciro cy'ubushakashatsi ariko se inzoga mukora zingana iki tuvuge nko ku munsi cyangwa eh, mu kwezi mubasha gukora inzoga zingana gute
yego murakoze cyane ubundi bo- kuba tukiri ku rwego rw'ubushakashatsi ntabwo turatangira gukora umunsi ku munsi Eh, ntabwo twemerewe kuziha abakiriya ku rugero rwo hejuru uretse wenda nk'ababa bari gukorerwaho ubushakashatsi ngo turebe ese izo nzoga zishobora gutera ikibazo cyangwa ntacyo ariko kubera ko tutarafata icyemezo cy'ubuziranenge gitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge Eh, ubwo ntabwo twavuga ngo ku munsi tugomba gukora dukora rimwe na rimwe tu- turi kwiga ndetse dushaka no kureba koko bya bintu byacu bimeze gute ariko ubu turi mu nzira zo gushaka icyemezo cy'ubuziranenge ndetse kaminuza nayo iri kubidufashamo murakoze ndatekereza yuko nta kibazo mufite cyo kubona ah, aba- aba- abakorerabushake bifuza gukorerwaho ubushakashatsi kuko ubanza abashaka gusomaho ngo bumve uko bimeze batabura
ntabwo babura rwose
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri sanga reka twakiriye jean batiste hakorimana ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane Eh, jean batiste uherereye hehe ikibazo cyangwa igitekerezo
ngende mu burundi intara ya kirundo nyine bugabira hama na- nasomye ujya muntu wema yiyungunganya akora inzoga mu mashu halo ekomeza
nasomye kuri gurupe yanyu ya ku rubuga rwanyu rwa voa bara yuko hari umuntu arimo ariyungunganya akora inzoga mu mashu yego
umushumeri hanyuma nca bandika ati barimo batubwira ati uwipfuza kugira icyo yoterera kubera ku byo asomye te adusigire watsapu yiwe nange ndayishira ko rero nibaza yuko iyo- iyo- iyo uwo muntu avuze nibaza ko ari wowe wonyine akora zirya nzoga zo mu mashu
Mm, komeza ku gitekerezo jean batiste nyarutsa
igitekerezo rero nipfuza Mm.
nari nifuza ko natwe hamwe haba nk'amahugurwa nanjye ndi umujene Mm.
eh, uko uko byakunze akabishobora natwe twaba nk'abantu baduhugura kugira ngo natwe ibyo du- ibyo turima cyane tubona ku isoko aha n'aha tukabibyaza umusaruro murakoze
urakoze cyane bwana jean batiste hakorimana Ah, bwana uwase ah, jean batiste ati gusangira ubumenyi n'abandi mu rubyiruko Hari- i- icyo gitekerezo cyo mucyumva mute mujya muhura na za kaminuza z'ahandi mugasangira ubumenyi cyangwa murabiteganya
yego warakoze cyane geoffrey ndamushimiye cyane umunywanyi w'umurundi ni na byiza cyane ko nka kaminuza abaye yiga muri kaminuza cyangwa se yarageze mu ishuri ni byiza cyane ko umubano w'ibihugu byombi uba mwiza ariko no mu bumenyi tugashyigikirana bamwe bakagira aho bavana abandi n'aho babageza mpamya ko nibirangira uwifuza gusangira natwe ubumenyi turahari turi abanyeshuri kandi ibirenze ibyo turi n'abantu dukeneye gufasha bagenzi bacu kugira ngo nabo batere intambwe mu burundi nawe bahinga amashu bamenye uburyo ki bashobora kuyabyaza umusaruro ndetse n'ibindi bahinga dushobora kuba twakifashisha mu bundi bushakashatsi tubagire inama bazane ibitekerezo tubisangire hanyuma twubake koko urubyiruko rufitanye umubano rufite icyerekezo bityo ibihugu byacu byombi bigira icyerekezo n'iterambere rirambye
n'ubundi ba- bajya bavuga ngo inzoga ni gahuzamiryango ubwo ndate- ndatekereza ko icyo gihe noneho byaba bi- bibaye amahire radiyo ijwi ry'amerika twakire elias hitimana ikaze mu kiganiro muri sanga Ah, bambwiye ko elias ataraboneka reka tujye kuri bateri febure ikaze mu kiganiro muri sanga
Nyiriwe nyiriwe Jose mukomere cyane
mukomere Mm.
kuri aka hantu narindi nta gikurikira ikiganiro cyane ariko mfite ibibazo bigera muri bitatu Mm, binyarutse
iyo nzoga iza- isohokera mu ma- muri mu- mu- muri kantite ingana iki mu masantiritiro ngaha agacupa kamwe kagura ngaha ikindi kibazo mfite ese ku bahinzi b'amashu hari inkunga bazajya babatera kugira ngo bagabanye babahe porodagiti nabo babahe babongerere umusaruro kugira ngo babone ukuntu nabo baba- abahinzi nabo babazamura ese ikindi kibazo cya gatatu mfite ese izo nzoga zarakwirakwiriye mu rwanda hose ko numva hamwe hari uturere zitarajyamo
ngana byumvuhore
yego murakoze cyane Eh, ikibazo cya mbere cyatubazaga tuti se inzoga zisohoka mu icupa ringana gute cyangwa se ya kantite ingana gute Eh, duteganya kuyisohora muri mi- miriritiro magana atanu ji ni miriritiro magana atanu magana atatu ndetse na litiro hanyuma inzoga yo ariyo wayini muri mililitiro magana atanu ndetse na mililitiro magana arindwi mirongo itanu Eh, ariko kugeza kuri ubu ntabwo zirasohoka ku buryo bwemewe n'amategeko Eh, nanone yakomeza tubaza ikibazo cya kabiri ni inkunga tuzaha abahinzi nk'uko turi abashakashatsi mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi abahinzi barumva ko ari igisubizo kuzana uruganda uri n'umushakashatsi kuri icyo gihingwa ni byiza kuko tuzabafasha gukurikirana ibihingwa ndetse rimwe na rimwe bishoboka ko twe tuzajya tuba turi kumwe nabo mu murima no kubaha imbuto imbuto zo turashobora kuzajya tuzibahera ubuntu hanyuma tukabaha amahugurwa atandukanye bakabasha nabo gusobanukirwa icyo gihingwa ndetse tukabaha n'amasezerano y'uko nimba amashuri yabo yeze dushobora kubagurira umusaruro Eh, icya gatatu yabajije tuse mu rwanda hose mu turere twose iyo nzoga yarahagijwe cyangwa se uyu mutobe ntabwo izi nzoga zacu n'imitobe yacu birakwirakwira mu rwanda hose nk'uko dufite itegeko rivuga ko kugira ngo ushyire ikintu ku isoko uba ugomba kuba ufite icyangombwa cy'ubuziranenge iyo twizere kuko umuntu uzakinywa atazahura n'ikibazo ibyo rero nibyo turimo dufatanyije na kaminuza y'u rwanda ishinzwe eh, y'ubuhinzi n'ubworozi Eh, ubwo rero twizera ko biri kugenda neza mu gihe kitarambiranye dushobora kuba twarabonye icyangombwa cy'ubuziranenge kuko kaminuza iri kudufasha ku rugero rushoboka rwose murakoze cyane urakoze cyane bwana byumvuhore tujye kwa niyo mwungeri jean ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
akoze ye uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo ni i kigali mu karere ka gasabo igitekerezo iyo nzoga iyo nzoga ikorwa mu mashuko ntayizi ntabwo barayipurezanta byibuze ngo igere ku masoko abantu bayimenye Ba- ni babivuze?
nabwo bwa mbere nari mbibonye Mm, babivuze bavuze yuko ikiri ku rwego rw'ubushakashatsi ah, bitarajya ku masoko mu buryo bwemewe n'amategeko kubera ko hari ibyangombwa bagishakisha
eee ubwo si ntabwo ntabwo ubwo wenda ntabwo ba- nta n'ahantu se banazi banazicuruza wenda bari bagera
ibyo kuzicuruza reka ubwo bari ku murongo reka bakwibwirire wenda ushobora no kuba umukorerabushake ukaba waba mu ba- mu- mu ba- mu- mu bafasha muri ubwo bushakashatsi bwana wase Eh.
gira icyo ubwira uyu munywanyi w'ijwi ry'amerika
arakoze umunywanyi ndamushimiye mbere na mbere ndagira ngo mubwire mumare impungenge ko umunsi twazishyize ku isoko azazibona hafi ye kuko nanjye nkomoka mu karere ka gasabo urumva byaba byiza mbanje no kuzicururiza aho nkomoka bakabona ko koko zihari ikijyanye rero no kuvuga ngo twari twazishyira ku isoko twakivuzeho cyane bisa nk'aho abantu batari bacyakira kimwe ubu nta n'imwe twari twashyira ku isoko kuko nyine hari amategeko amabwiriza tugenderaho hari umurongo w'igihugu tugenderaho kugira ngo igicuruzwa ikinyobwa ikiribwa kijye ku isoko ari byo kigomba kuba cyujuje kandi ibyo byose bigaragara ko byujujwe ari uko igihugu ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibinyobwa n'ibiribwa cyaguhaye seritifika cyangwa se icyangombwa
Mm. ngira ngo yakumvise yanyuzwe reka tujye kwa bwana rukundo titi ikaze mu kiganiro muri isanga aho uherereye igitekerezo cyawe
murakoze cyane icyo cyane nashaka kubaza nashaka kubaza ati ese izo nzoga zizokunda ko zamuka imbibi ikindi izo nzoga zoba zifite bote zingana gute murakoze cyane
Eh, bwana byumvuhore
yego m- murakoze cyane Eh, izo nzoga byaba byiza ahubwo zisohotse imbibi mu gihe kitarenze umwaka utaha kuko turi kwirukanka ku cyangombwa birashoboka ko uyu mwaka dushobora kuzakibona byaba byiza tubonye isoko mu bihugu byose ndetse iyo nzoga izaba ifite volute eh, ziri mu bwoko bubiri hari izaba ifite volute ya cumi na kabiri n'izaba ifite volute ya cumi na kane murakoze cyane
ubwo icyo cya volte cumi na kabiri na cumi na kane ku ba- ku baturage basanzwe wenda bafite ubumenyi butari bwinshi cyane bishatse gusobanura iki
Eh, bishatse kuvuga ko n'ingano ya alukoro eh, ibarwa ku ijana ni ukuvuga ngo eh, nk'abari mu rwanda nk'uko babona wenda mitsingi ifite gatanu n'ibice bitanu wenda n'urugero sindi kubyibuka neza cyangwa se abari i burundi amusiteri ifite gatanu wenda n'urugero sezuza ifite cumi na kabiri indi ifite cumi na kane ariko mu mutobe ho nta nta rukoro izaba irimo murakoze cyane mu yandi magambo ni ukuvuga ko ihiye niko ngira ngo mu kinyarwanda babyita
rwose irahiye
Ehe, urakoze cyane reka noneho nanjye mbaze kino kibazo muje ku isoko hari inzoga zo muri ubwo bwoko zitandukanye kandi zahababanjirije hari eh, nyinshi ntari buvuga amazina ariko murabizi kandi zikorwa muri ubwo buryo hari izikorwa mu masaka hari izikorwa mu nanasi hari izikorwa mu matunda hari izikorwa mu eh, mu mineke cyangwa se mu bitoki Eh, mu- mu- muzabigenza mute kugira ngo mutazamirwa n'iryo soko mufite ngamba ki zo kuhangana n'abantu baba batanze ku isoko kandi badafite ubukene bw'isukari bakoresha nk'uko byumvikanye ko mwebwe mushobora no gukenera gukoresha indi sukari
yego murakoze cyane mu by'ukuri iki kintu twakizeho usanga koko hari izindi nganda zikora ibindi binyobwa ndetse bishobora kuba byaramaze kumenyerwa n'abakiriya cyangwa se n'abaturage ariko twe twasanze inzoga zacu cya- ndetse n'umutobe dushobora kuzabona abakiriya tugahangana n'izo nganda zindi kubera ko tuzikorana ubuhanga kandi zizaba zizewe ikindi tuzazigurisha ku giciro kitari hejuru cyane ku buryo kizazatera impungenge kandi dushobora kuko tuzikora mu by'iwacu kandi tubona mu buryo bworoshye kandi mu gihe gitoya tuvuga ko twebwe kuva duhorana ibyo dukuramo za nzoga igihe igihe cyose kuko nk'igihingwa cy'amashukera ahantu hose hashoboka ubutaka ubwo aribwo bwose ntabwo buhareba ahantu hose burahera ndetse no mu bihugu bitandukanye amashu arahera ariko kurusha ibyo bindi ibyo bihingwa bindi bakoramo izo nzoga bivuze ko rero twebwe kuzikora bizatworohera bitume tunatanga ku giciro kiri hasi hanyuma tubashe guhangana n'izindi nganda murakoze murakoze reka twakire nsengiyumva eric ikaze mu kiganiro muri isanga
nsengiyumva eric nk'uko ubivuga hano nyakabikigende Mm.
ubwo uko nabyumvise se ayo mashu kubikora kugira ngo havemo inzoga byagenda gute byaca mu nzira ni amafaranga menshi byatwara kuko buri muntu wese yumvise yabyifuza kubikora
Mm. bwana uwase ibyo bintu uko buri muntu yifuza kubikora mwa- mwe- mushora amafaranga angana iki ku buryo mwatinyura abandi banyarwanda nabo bakaba babashyigikira cyangwa cyangwa bakababera bakeba niyo yayo
urakoze cyane jefe ngira ngo buri wese aba ari kumva yabikora yego kandi koko turashoboye buri muntu yigiramo ubushobozi yabikora bigashoboka ariko nkurikije ubushobozi bidutwara ntabwo umuturage usanzwe nk'uko nabivuze twagiye tugaruka ku bintu by'amalaboratwari gupima ingano y'amarukoro hari ibi- gupima ingano y'isukari urumva hakenerwa ibikoresho uzifashisha upima iyo sukari ariko hagakenerwa n'ubumenyi bugufasha kumenya ngo ya sukari ndayibonye ingano yayo ni iki ikindi bitandukanye nk'uko mu biturage batari ibitoki bakabyenga bakabona umutobe bagatara uwo mutobe Uwo- uwo mutobe twebwe dukenera imashini ntabwo ishuwari cyangwa ntiwarisekura mu isekuru cyangwa bikunde urumva hari ikigero cy'amafaranga runaka uzakenera
Mm. reka reka tujye kwa ngenza buhoro mark ikaze mu kiganiro muri isanga
nabumvise Eh, muherereye he bwana ngenza buhoro
Eh, ubu ngubu mu mwanya tuvugana mperereye muri sudani y'amajyepfo Eh, amakuru cyaho muri sudani y'amajyepfo
Eh, mu majambo make turashima uwiteka bimeze neza
ibyo twumva muri sudani ya ruguru ntabwo bi- bibageraho cyangwa ngo bitere umutekano muke
oya ntabwo bitugeraho imana igifasha eh, muri sudani ya ruguru niho hari ibibazo ariko ntabwo bya- birahagera muri sudani y'epfo bimeze neza muri sudani y'epfo ni amahoro n'umutekano bumeze neza cyane abenegihugu bazaba batembera ijoro n'umuranga aho rero muri sudani y'epfo mukurikiye radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ni muri isanga wari ushatse kugira igitekerezo cyangwa ubaza ah, iki- ikibazo kuri kuri iki kiganiro
Eh, jewe nari nagombye kugira ikibazo mbaza abo bagize eh, iyo bizinesi yo guhinguramwo inzoga mu mashu Mm.
koko nimba barabitekereje bakabona bimeze neza bitazagira ingaruka mbi ku benegihugu ni byiza cyane Mm.
ariko twongera duhamagarira na leta burya kenshi baza bahingura ibinyobwa bahingura ibinyobwa bavuga ngo bimeze neza byamara igihe bikagaruka kugira ingaruka mbi abenegihugu bwa mbere na mbere uhereye kuri garanti yabyo biba bifite baragira garanti by'ibinyoma ugasanga bigarukana ingaruka mbi ku benegihugu ubu uko twari tubimenyereye ishu yari imeze neza cyane ku magara y'abantu ishu yari imeze neza ku magara y'abantu urabye abantu bayirya ikabafasha abaganga bakatubwira ngo izivura amaso izifasha mu zindi ndwara zo mu mubiri ese ubu ko bagiye guhinguramwo ikinyobwa bizagirandanya kugira amagara meza ku bantu barabe n'amashu ntahita ahera mu gihugu waherewe mu binyobwa nk'uko tuza tubona mu burundi isukari ya kenya
Mm.
Eh, mu burundi ubu isukari ni ikibazo ntabwo iboneka no mu burundi byatumwe n'uko habaye amahinguriro menshi yahingura ibinyobwa akaza bakoresha isukari nyinshi ubu abenegihugu bararira nta sukari iri mu burundi ni ibibazo gusa
bwana ngenza buhoro marc reka tugushimire cyane kuri icyo gitekerezo aho muri sudani y'epfo mukomeze kugira umunsi mwiza
yego namwe murakoze cyane kuduhamagara Mm, bwana byumvuhore uramwumvise bwana ngenza buhoro marc ibyo avuze yego yego turamwumvise cyane Eh, ku kibazo rero cyo kutizera ibinyobwa bimwe na bimwe avuze ku kibazo cya garanti cyangwa se igihe inzoga imara mu by'ukuri biriya biterwa n'uruganda rutakorana ubunyangamugayo ko hari igihe usanga ubwa mbere baramuritse ikinyobwa cyiza hanyuma uko bagenda bakora bakabihindura ntabwo rero nkatwe nk'abantu b'ubushakashatsi ndetse ba- bagakwiye guteza imbere igihugu ndetse n'isi muri rusange ntabwo tuje kwangiza abaturage ubunyangamugayo nicyo dushyize imbere icyo twagaragaje nicyo tuzagumaho kandi niyo mpamvu duhora muri laboratwari kugira ngo tumenye neza koko cya kintu kizahora ari cya kindi ndetse ari nayo mpamvu mbere yo gutangira dushaka kubanza kubaka laboratwari kugira ngo tumenye koko tuzaba twizewe noneho isukari nayo nk'uko twabivuze haruguru twagaragaje ko isukari tugerageza kuyigabanya ku kigero cyo hasi ndetse turi no gukora ubundi bushakashatsi ngo turebe koko niba hari izindi mbuto dushobora kuvangamo zishobora kongera isukari y'amashu ngo izamuke aho gukoresha isukari yavuye mu nganda kandi nkeka ko aribyo byaba na byiza ku buzima bw'abantu icyo nacyo turakataje turi kugikoraho cyane murakoze Mm, mu kanya numvaga bwana wase asa n'ushaka kugira icyo avuga sinzi bwana wase niba hari icyo wunganira cyangwa niba byose abi- eh, eh, abikomojeho
urakoze cyane ndashimira mugenzi wanjye abisubije neza hanyuma uwo muvandimwe icyo namumaraho impungenge ku gihingwa cy'amashu ntabwo kizamera nk'isukari yabuze kuko igihingwa cy'amashu twamugaragarije igihe bidufata kugira ngo tube dufite ishu rikuru ryeze rishobora kuduha umutobe rero ntagire ikibazo isukari ntabwo tuzayimara ku isoko ntabwo tuzakenera nyinshi ngira ngo urumva ko turi no mu bundi bushakashatsi bwo kuyigabanya ku kigero cya zeru bibaye byiza twifashishije izindi mbuto hanyuma ku bihingwa by'amashu ubwo twamumaze impungenge ubumenyi bw'ikigoronome cyangwa se ibijyanye n'ibihingwa turabufite tuzakorana n'abahinzi byi- by'ibanze tujye tumanuka tugere ku mirima ntabwo amashu azigera abura ku isoko ntabwo bizamera nk'isukari urakoze cyane reka twakire wiyise ambasaderi w'ikirinda bienvenue ikaze mu kiganiro muri sanga
mwerewe mwerewe muri aho cyane
Mm, ndabumbira i karongi kirinda Mm, ariko se ubundi izina ryawe nyaryo ni irihe
yewe nitwa kwizera byemveni nkoresha facebook kuri facebook nkoresha ambasaderi w'ikirinda byemveni Mm.
Nka- nkaba numvikanira mu rwanda mu karere ka karongi murenge n'uwa murambi kirinda n'ubundi yego yego mu by'ukuri reka mbanze nshimi- mba- mbashimire ukuntu muba mwa- mwatwitayeho mu kugira ngo natwe dutange inyunganizi cyangwa igitekerezo yewe ikibazo nagira ngo mbabaze iryo zina ry'iyo nzoga ba- ba- baryise iryo zina bagendeye kuki
ahubwo murakoze cyane a- ahubwo ngira ngo urababaza izina iryo ari ryo kuko ntaryo baratubwira
okay no, eh, na- na- ikibazo nari nyibajije nabi Cya- ikibazo cya- nari cyangwa nti- nyibajije nabi cyangwa ntibarayita izina umunsi wo no, gusohoka no, no.
Mm. Eh, komeza nibatubwira izina nibatubwira izina baze kutubwira nuko iryo zina ba- ba- ba- bayise iryo zina bagendeye kuki nibaramuka ba- ba- batubwiye izina murakoze
urakoze cyane ambasaderi w'ikirinda kwizera bienvenue ngaho ugira umunsi mwiza aho ngaho mu rwanda
asante sana dusubire kwa bwana byumvuhore iyo nzoga mwari mwayita izina niba mwarariyise mwashingiye ku ki
yego murakoze cyane izina twayise ari kandi duteganya n'uko izagumana twayise grace ni mu ndimi z'amahanga
Grace.
bisobanura ubuntu yego nibyo ubwo ni ubwo ni grace mu gifaransa
grace ye yego ubwo mwabishingiye ku ki
Eh, ni ukuvuga ngo izina ubu- ubuntu iyo ubishyize mu kinyarwanda twasanze kubera ndetse unafatiye kuri cya kibazo twabonye cy'ubunyangamugayo ubuntu umuntu ufite ubuntu ntabwo ashobora guhemuka ahora ari kuri ya ntego yiwe kandi nanone twari tugamije guteza imbere abahinzi nk'uko twariho tureba umusaruro wabo uri kwangirika turavuga ati tugire ubuntu hanyuma rero tubona kwita wese nuko rero muba muyishyize mu rurimi rw'icyongereza kuko mutekereza ko abahinzi ari rwo bumva se
yego dutekereza kuyishyira ku isoko mpuzamahanga
ariko ubwo abahinzi bo baburiyemo
oya ntabwo bazaburirwamo ntabwo bazaburirwamo kuko naryo ni izina ryoroshye cyane kandi muri iki gihe turi kugira abantu benshi bize mu isi hose
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro reka twakire n'iby'isi vincent ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi rya amerika vincent nibizi abanza adashoboye kuboneka turagenda rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu nshimire cyane abatumirwa bacu bwana byumvuhore na bwana uwase abanyeshuri bo muri kaminuza y'u rwanda ishami rya busogo ryigisha iby'ubuhinzi n'ubworozi bari mu bushakashatsi bwo gukora inzoga n'umutobe bakoze mu gihingwa cy'amashu mu minota itatu dusigaranye reka buri umwe muhereze akanya ko kugira icyo abwira abanywanyi b'ijwi ry'amerika abo twaganiriye n'abo tutashoboye kuganira duhereye kwa bwana uwase
urakoze cyane jopwe mbere na mbere ndabashimira kandi nifuza ko abo bavandimwe inshuti batwumvishe batwegere natwe tuzagerageza kubegera kugira ngo ibyo twiyemeje tuzabikore nk'ibizabe amasigara cyicaro ku buryo ku minsi imbere mu bihe bizaza koko umusaruro wacu uzagaragara kandi nabo ukabagirira inyungu ikindi nidufatanya tuzatera imbere twubake urubyiruko twifuza tubaha akazi urubyiruko rwose rwiteza imbere ngira ngo nicyo navuga ndabashimiye
urakoze cyane bwana uwase reka noneho nawe bwana byumvuhore
yego murakoze cyane zose kandi turabashimiye cyane ndetse dushimira n'ijwi rya amerika radiyo kandi dushimira n'abaduteze amatwi bose aho baherereye mu bihugu bitandukanye baba Burundi baba Kenya baba na sitani twabumvise batandukanye n'abo mu rwanda ndetse n'abandi batabashije kuvuga ku murongo wa telefone turabashimiye cyane kandi buri wese ahaguruka akore duteze afurika imbere murakoze cyane
urakoze cyane nawe bwana byumvuhore dushoje ikiganiro ntabashije kubabaza umubare w'abantu muteganya kuzaha akazi ariko birumvikana yuko mu by'ukuri ari umushinga ukiri mu nyigo hari umushinga ugikomeza buriya umunsi mwateye indi ntambwe tuzashobora kubabaza icyo kibazo reka nshimire namwe inshuti banywanyi b'ikiganiro muri isanga abanywanyi b'ijwi ry'amerika mwarimu duteze amatwi hari abo twavuganye hari n'abo tutashoboye kuvugana nshimira bwana canke ku buhanga bw'ibyuma ntajya ataha wamfashije kubagezaho telefone zanyu kuri mikoro uwo mwumvaga ni jeffrey mutagoma ye turasubirira mu kanya iyi saa kumi n'ebyiri ariko muraza kuba muri kumwe na mugenzi wanjye hanyuma reka tubifurize umugoroba mwiza mwumva ibiganiro by'ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza